You see dis mata wey concern the return of Queen Naomi back into the palace of the Ooni of Ife. Anybody if he bring any negative prophecy, but one thing still remain. Who said when God has not spoken? Nobody. God's divine words now go only come to pass for the life of Queen Naomi. Tibetan, e be like say say im don they compromised and God judgment day surely. Hmm, wow. Well now, welcome back again to my YouTube channel, my correct correct people. If that the first time where you dey see this YouTube channel, I beg make you no forget to like this video and subscribe to the YouTube channel. If you not a returning subscriber, I thank you. Now you gone gone gone be the real MVP. don't talk. say the prophecy of prophet tibaton na an um, influenced prophecy It don't say what we don't know say prophet tibaton no like queen naomi for anything. most of in prophecies about queen naomi na always negative things in the talk. we sef we shock when we see am come palace the other day come can come give prophecy and eh, can come talk about waiting in find for queen naomi doorstep When we hear say say marian he advised kabiyesi make he invite prophet tibaton make he come do cleansing from the palace if now remember well well queen naomi he hala he say he no want make prophet tibaton come cleanse anywhere for him because we know say obviously prophet tibaton he no like queen naomi for anything if you remember that very first time when we hear say queen naomi out for the palace hmm. we hear say prophet tibaton e go online nothing wey im no type about queen naomi e tok say queen naomi want to dey control the kbc e tok say queen naomi na fake prophet e no no kind thing. wey dem dey tok wey im no talk about queen naomi so obviously we don already establish say prophet tibaton no like queen naomi but then again make we also remember say prophet tibaton plenty people for yoruba land dem they believe in prophecies eh, but now this one will be say today you go black tomorrow you go yellow next tomorrow you go green na that one they confuse a lot of people. People they talk for comment section say tibaton is speaking for Miriam and ronke and never queen naomi say they don't already bribe him, make him come inside the palace They come They talk. so many so many things against queen naomi because this one what we hear when he come talk again he shock everybody we not expect them. which kind of messenger of doom be this one He pain everybody even kbac sef This one bring water comot for him ah, he blow as in eh He vex somewhere well well say which kind of prophecy they bring about my wife queen naomi Where they work morning and night to make sure say she come back into the palace you can't carry this kind evil prophecy come hmm people don't talk say whether tip like him or not queen naomi e go return back into the palace and na for im eye korokoro na im go take see am and eh, he won't let her be because according to how we take hear allegedly o oh, eh, we bin hear say tibatombi want make queen naomi marry one of im relative That is why im dey against queen naomi I say di tin dey very very shocking wetin be really really all dis pipo problem against queen naomi e just be as if say person just dey just hate light e just dey just dislike light e no like light at all because queen naomi is the embodied light yes if you look queen naomi you gonna say na light na she na she be The prophecy what we hear say prophet tibaton come about queen naomi not be better one even on top of all this prophecy we not say hmm, no love no light Now all this yeah yeah yeah yeah end time oloris Now then they influence all this wrong prophecy because when the prophets of god proper prophets don come outside talk say queen naomi must come back to the palace eh all these fake fake ones go come dey expose themselves by themselves eh im tok say queen naomi no go come back to the palace make her be a see forget am <laughs> tibaton talk say if kabiyesi venture venture bring queen naomi back inside the palace say he no go like himself eh, tibaton talk say if queen naomi enter inside the palace he go put kabiyesi for another bondage i con dey wonder say so so when queen naomi dey inside the palace kabiyesi dey inside bondage you won't compare the bondage wey kabiyesi dey inside right now and the one wey in dey inside wen in dey with queen naomi alone These people, these people, these people—they really they fight tooth and nail to make sure say queen naomi no return to the palace but they go all fail e tok say he no see queen naomi as a proper queen say queen naomi na social media queen hey so bad. eh say she just want to control everybody say she want control kabiyesi say if queen naomi come back kabiyesi freedom go dey cut off im tell kabiyesi say make focus on all the six wives when in don already marry say it better for him than say im continue to the pursue queen naomi because if queen naomi come back into the palace it go be plenty wahala gbege go dey well well <laughs> so plenty plenty people don't they talk oh they don't they talk say obviously this man don't they bribed Not be e write prophecy You know they talk like person wey they e prophesy In they talk like person wey they e give advice you the advice man wey e pass you You the advice king make you no bring the love of in life wey in no say na ain't go give am breath of fresh air Now only you be the prophet wey i know say you know they see what they happen for inside the palace you no dey see all the woto woto wey all these women don dey give kabiyesi sense you no fit give am beta advice make him find peace of mind instead of making deal with these women wey dey give am trouble morning afternoon night e dey tell am say na the woman wey him want wey him joy lie with na him be the problem prophet baton. hmm prophet tibetan in fact person wey e fight the light of god He dey fight himself because plenty plenty prophecies don't come aside. We talk say queen naomi go come back into the palace eh e don dey against queen naomi no be today we don already see am because e dey always dey drop different different negative comments about queen naomi tibaton e don already release plenty statements im prophecies i no know where e dey from see am eh e dey release negative thoughts but god na always god yes god no be man The reunion will be successful by the grace of God. Kabiyesi, hmm, the only of Ife, hmm, the second, Papa Tade, hmm, the lover of Queen Naomi, God will see him through to the end till Queen Naomi enter the palace. God will continue to lead Kabiyesi till that time. Because who won't talk something when Baba God never talk him? It not be nobody. Baba God never talk that way. They talk. they can't talk And Na you be God? Say because of say they wear wear white clothes, they shine your eye, people they listen to you. not make you God. God divine words will surely come to pass. prophet tibaton obviously he don't dey compromise and god's judgment go surely dey upon him. he don't try all he can to bring down queen naomi but he no fit in come as if say he go come share in advice in form of uh, uh, prophecy to kabiyesi and kabiyesi go open hand collect am but he no know say kabiyesi no dey wan hear anything negative about queen naomi like like him they want take him ear hear because he know within his heart how in they feel about queen naomi he know how queen naomi they make and they feel so you don't need person to convince you because he don't see he don't see black he don't see gold he know the difference prophet tibetan no fit succeed for this implant to bring bring down queen naomi lie lie he no fit succeed so make him carry dat im prophecy go back to where in they come from in they talk different different thing They disagree with queen naomi today you go disagree tomorrow you no go disagree next morning you come pray for them. i no understand this kind of thing please kabiyesi should ignore this evil statement and focus on his focus every loving thing wey in they do to queen naomi to make sure say queen naomi enter back into the palace making focus in focus there prophet tibaton Nana obviously eh, the prophet of doom na him be the prophet of mary and aronke because. na dem dey manipulate am na dem tell kabiyesi make kabiyesi bring am bring her uh, bring am come inside the palace so na dem na dem im go go dey prophesy for no be inside queen naomi life na im go dey prophesy that is why una see say queen naomi outrightly reject im prophecy yes the first time when he first come queen naomi talk say cha cha cha cha cha cha. i don want him to prophesy or pray you see the reason he don finally come out in black and white my correct correct people na this update na i see on top of online na i say make i run kitikiti kata kata come informate my correct correct pipo wetin una think about this update abeg make you feel free to share your thoughts below in the comment section if you never like this video make you try like am if you never subscribe to the youtube channel abeg make you subscribe i go bring you more updates o um hmm, as things dey unfold for inside the palace of the ooni